Radio Iswyd Amerik. radiyo ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi tubanje kubifuriza mwese umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu miryango yanyu n'abanyu kuri mikoro muri kumwe nanje fideli niyo ngabo na tomasi kamirindi bonane ikaze muri aya makuru harimo amakonfuri menshi cyane y'abanyeshamba yakoze ko abantu batageze ku masantere de vote
n'umukuru wa sosiyete sivile yo mu ntara kivu yo mu buraruko Placide Nziramba avuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kongo ku munsi w'Imana turavuga no ku ijambo rirangiza umwaka wa 2018 yashikirijwe na perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza no ku yugara ry'imirimo imwe imwe ya leta muri Amerika rigeze ku munsi ugira uw'icumi yamara tubanze tubashikize incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya gato perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump no musi wa mbere yashigikiye umugambi wiwe wo gukura abasirikare ibihumbi bibiri muri siriya
umunyamerika witwa paul welan yatawe muri yombi muri mu burusiya aregwa kuneka
mu gihe amajwi ariko aharugwa uno munsi ku wa mbere muri congo ubuhinga bwa interineti bwacitse mu gihugu cyose aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato rero mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump no munsi wa mbere yashigikiye umugambi wiwe wo gukura abasirikare ibihumbi bibiri muri siriya yavuze ko abagwanya uwo mugambi ari abantu atakindi bakora atari ukwidoga mu byo yanditse ku rubuga twitter perezida trump yavuze ko uwundi uwo ari we wese yari kuba yakoze ibyo yaranguye muri siriya yobaye intwari mu gihugu perezida trump avuga ko umugwi w'intagondwa za leta ya kisilamu wigeze kuba wigaruriye ibice bitari bike muri siriya usa n'uwazimanganye muri iki gihe avuga ko bariko barondera gutabukana buhoro buhoro abasirikare ba amerika kugira basubirane n'imiryango yabo trump yatangaje ku itariki cumi n'icenda z'uku kwezi kw'icumi na kabiri ko agiye gukura inteko za amerika zakoze igikorwa gikomeye mu gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu muri siriya abanebagura ingingo ya perezida trump bavuga ko gukura inteko muri siriya bishobora gutuma ibikorwa vya leta ya kisilamu bisubira kwiyongera trump avuga ko ari we muntu muri amerika ashobora kuvuga ko atahukanye abasirikare inyuma yuko batsinze uruga urugamba rwo kuzimanganya leta ya kisilamu ivyo inyuma y'uko abandi avuga ko bari bananiwe imbere yiwe muri urwo rugamba
ikigo cy'ubutasi cy'uburusiya fsb cyatangaje ko cyafatiye i moscou ku wa gatanu ushize umunyamerika witwa paul welan kiramurega kuneka cyahise kimushyikiriza umucamanza mpanabyaha nk'uko itangazo ry'icyo kigo ribivuga nta kindi ariko fsb irenzeho gusa ikigo ntaramakuru tas cya leta y'uburusiya cyo kivuga ko welan ashobora gufungwa imyaka igera kuri makumyabiri aramutse ahamwe n'ibyashinjwa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika nayo nta kintu irabivugaho kugeza ubu paul welan atawe muri yombi i moscou nyuma y'ibirego by'ubwongereza n'inshuti zabwo ko leta y'uburusiya ariyo yohereje mu bwongereza abantu kuroga uwahoze ari maneko w'uburusiya sergei shkripal n'umukobwa we ubu ngubu rero basigaye baba mu bwongereza welan afashwe kandi nanone nyuma y'uko umurusiyakazi maria butina yemeye ibyaha byo kunekera uburusiya muri leta zunze ubumwe za amerika
bandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri uyu mwanya muri Kongo mu gihe amajwi ariko araharugwa uno munsi ku wa mbere ubuhinga bwa internet bwacitse mu gihugu cyose byitezwe ko ivya nyuma bivuye mu matora bitangazwa ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere ivyo naho ibivuye mu matora uh, vy'agateganyo vyitezwe mu ndwi imwe abarorerezi b'amatora bavuga ko hibonekeje ibibazo bitari bike igihe amatora yaba hari icyizere ko amatora y'ejo ku imana azotuma ubutegetsi buhererekanywa mu mahoro na demokarasi kuva kongo yikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu ubuzima bwasubiye nk'uko bwari busanzwe ku mugwa mukuru kinshasa umunsi umwe inyuma y'amatora ibibanza bitari bike vy'amatora vyagumye vyuguruye mu ijoro ryo ku munsi w'imana ikinshasa kugira birekurire abari barindiriye ku mirongo kuronka akaryo ko gutora abakandida mirongo ibiri n'umwe bahiganywe na emmanuel ramazani shadari ashigikiwe na perezida joseph kabila
muri afghanistani abatalibani bagenzura ijana ku ijana intara mirongo itandatu n'imwe kuri magana ane na zirindwi zigize igihugu babitangaje uyu munsi mu cyegeranyo cyabo bakora buri mwaka guverinoma ya afghanistan nta kirabivugaho mu kwezi gushize umugenzuzi mukuru w'ikigo cyo muri amerika gishinzwe ibikorwa byo gusana afghanistan we yatangaje ko kugera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa karindwi gushize leta y'i kabul yagenzuraga neza intara magana abiri na makumyabiri n'esheshatu abatalibani mirongo ine n'icyenda izindi ntara ijana na mirongo itatu n'ebyiri zari zikiri isibaniro rero nk'uko kiriya kigo kibivuga cya amerika gishinzwe ibikorwa byo gusana afghanistan tugaruke muri afurika aho inteko za leta ya nigeria ziteguye kugira igitero mu ntumbero yo gusubira gufata igisagara gikomeye cya baga kigaruriwe n'umugwi boko haram mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu abarwanyi ba boko haram bafashe ico gisagara kiri ku nkengera z'ikiyaga cad ku munsi wa kane w'indwi irangiye ivyo inyuma y'uko bafashe amakambi y'igisirikare amakamyo n'ibimodoka bitari bike by'igisirikare bivuye mu gisagara cya maiduguri umugwa mukuru wa leta ya borno byashitse ku munsi w'imana mu gisagara cya monguno ku birometero ijana na mirongo itatu na bitanu umuntu avuye mu gisagara cya baga igisirikare cya leta kiriko citegurira igitero ku bagwanyi ba boko haram muri icyo gisagara ababa mu gisagara cya monguno bavuga ko babonye amakamyo ya gisirikare mirongo ine atwaye inteko ku muhingamo wo ku munsi w'imana igitero ku mugwi boko haram mu gisagara cya baga kivugwa ko kizotangura vuba igisirikare cya nigeria gitangaza ko abarwanyi ba boko haram bamaze gutuzwa mu gisagara cya baga yamara ababa muri icyo gisagara bariko bahungira mu gisagara cya maiduguri bavuze ko kikiri mu minwe y'umugwi boko haram radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkuruzi nziza yashikirije ijambo abarundi aho yemeje ko mu mwaka uheze umwimbu wiyongeye agashima nuko hashizwe hashizwe no kwibwirizwa shingiro rishasha ryashizwe ko risubiza igihugu mu maboko y'Imana nayo mu mwaka wa 2019 President Petero Nkurunziza yemeje ko azobandanya ibikorwa byo gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020 ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Nzimana muri iryo jambo perezida nkuru nziza arashima ko uyu mwaka urangiye mu turere twose tw'igihugu harangwa umutekano kandi abarundi bari mu mahoro agashimira inzego zijejwe umutekano nahashima umutekano aragaruka ku gitero cyo mu ruhagarika muri komine buganda intara n'icibitoki aho abagizi ba nabi bishe abantu mirongo ibiri na batandatu abandi ndwi barakomereka iryo tangazo ryerekana ko haciye hakorwa amasaka henshi mu gihugu inkoho ijana na mirongo ibiri na zitatu zirafatwa amasasu ibihumbi cumi na bitandatu na mirongo icenda n'atanu n'ibikono vy'amasasu ijana na mirongo ibiri n'indwi ibisasu ntezwanoke amajana ane na mirongo ine na bitandatu n'ibisasu bitezwa ibigwanisho mirongo ibiri n'indwi amamine munani hamwe n'ibindi bikoresho vya gisirikare ikindi ashima caranze umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni uko ivyiyumviro vyavuye mu barundi vyavuyemo ibwirizwa shingiro ry'uburundi rishasha iryo naryo nk'uko biri muri iryo jambo ryasubije uburundi mu biganza vy'imana nk'uko vyari imbere y'umuzo w'abakoroni arashima ko hatsimbataje ubwigenge bw'igihugu ari naco gituma hazobandanya hegeranywa uburyo bw'amatora ya bibiri na mirongo ibiri mu bijanye n'umwimbu perezida nkuru nziza ashima ko umwimbu wiyongereye kuko atamanuka zivuye kwihindagurika ry'ibihe zibonekeje kandi ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi obere catoje amafaranga arenze ayo cari categekanije aha perezida avuga ko mu gihe hari hategekanijwe gutozwa imiliyaridi amajana abiri amajana ndwi na mirongo ibiri hatojwe imiliyaridi amajana munani na mirongo itanu mu iterambere umukuru w'igihugu yemeza ko hagiye kubakwa amabarabara atandukanye aha ni nka kibumbu gitega bujumbura gatumba nyanzarake rumonge rumonge gitaza hamwe n'ikivuko ca bujumbura muri uno mwaka wa 2019 hagiye guhagurukirwa ikibazo c'igwirirana ry'abantu ni muri iyo ntumbero muri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu yemeza ko ubushikiranganje bujejwe ivyo gutunganya ibisagara buhagaritse ivyo gutunganya ibibanza bishasha vy'uburaro mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo yacu perezida nkuru nziza yemeje ko hazobandanya igikorwa cyo gutegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri mu kwegeranya uburyo bukenewe nayo abahunze abahamagarira gutahuka mu gihugu c'amavukiro kugira bitegurire amatora yasavye ibihugu vyakiriye abarundi n'ishirahamwe HCR rirabe vy'impunzi kw'isi gufasha no korohereza kugira impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu iryo jambo ryashimangiye ibijanye n'umugwa mukuru wa politike umukuru w'igihugu akamenyesha ko amanama shikiranganje yose agiye kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kandi n'imigwi imwe kiretse ubushikiranganje izokorera muri iyo ntara ahavuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe n'uwujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo snitb n'iyindi arangiza iryo jambo agirira ikigongwe imwe mu migwi y'abanyororo yisunze ingingo y'ijana na cumi na kane y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iyo migwi nayo n'abafunzwe bakatiwe umunyororo utarenze imyaka itanu abakenyezi bibungenze canke bonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze mu mvuta ica kabiri c'ikiringo bakatiwe n'abandi hisunzwe uburemere bw'ivyaha bagirizwa n'inyifato bagize mu mabohero i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika tugaruke mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari murabizi amajwi yatangiye kubarurwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'amatora yabaye ejo ariko bamwe mu baturage bo mu mujyi wa bukavu baragaragaza impungenge ku bizayavamo umunyamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru kuri uyu wa mbere abaturage mu mujyi wa bukavu baramukiye mu mirimo yabo isanzwe yiganjemo iy'ubucuruzi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abagize inteko ishinga amategeko yabaye kuri iki cyumweru ni amatora yagaragayemo bimwe mu bintu bitari byitezwe birimo nko kongera amasaha abiri hafi n'igice ku gihe cyari cyagenwe ko ibyumba by'amatora bifungwa ari cyo isaa kumi n'imwe z'umugoroba kuko byarinze bigera hafi saa moya n'igice z'umugoroba imirongo y'abaturage bategereje gutora ikigaragara ku masite y'itora anyuranye aha mu mujyi wa bukavu uko kongera amasaha yo gutora byakozwe bitewe n'uko zimwe mu mashini zari zajyanywe na seni ku masite zapfuye hamwe zigatinda gusimbuzwa ahandi ntizinasimbuzwe biba ngombwa ko hifashishwa nkeya zari zihasigaye kwibona kuri lisiti y'itora nabyo byagoye benshi havamo n'abibuze burundu bataha badakoze icyabazanye cyo kimwe n'abibonye ku malisita ariko icyo gihe cy'inyongera nabo kikabasanga bataratora ibyo abaturage bakavuga ko bigaragaza ko nubwo amatora yakozwe ariko atagenze uko bari bayategereje abantu bahageraga ugasanga nta mashini zihari aho bazisanze naho zikaba zirapfuye noneho bigatera kwibaza ngo ni hehe handi byabaye ko amatora atangira saa tanu saa sita z'amanywa ibyo rero ntibyatuma amatora yacu akorwa mu buryo bunoze ibyo bibazo byose byatewe n'imashini noneho njye nkibaza nti barabibonye na bibyo byose none niba nari nk'umukandida urugero bariya batatoye bari kuntora ubwo amajwi yanjye simba nyatakaje ku maherere nkavuga ntibakabaye barebye uburyo bariya bose batora kuko ni santere nyinshi abantu batashoboye gutora kuri ibyo bibazo byose byavutse mu matora hari n'abatarya iminwa mu gutunga agatoki ubutegetsi buriho cyo kimwe n'akanama gashinzwe amatora seni ile yenye tunayita ujanja ujanja mu njia gani biriya twe tubyita uburyarya uti kubera iki abantu bageze ku biro by'amatora ariko kugira ngo bibone aho ku malisite n'aho bagomba gutorera bakahashakisha bagaheba kubera ko ariya malisite bayakoze mu buryo amazina bayavangavanga nabi cyane babikora babishaka ku buryo abantu bamara umunsi wose bazenguruka ku biro bakishakisha ngo niyo dutorera benshi muri bo barambiwe baritahiye njyewe ndababwira ko mamu mbyara ufite imyaka mirongo inani y'amavuko yahageza buri izina rye kuri lisiti ngaho tekereza uko uwo mukecuru w'imyaka mirongo inani yumva amerewe kugeza na n'ubu mu gihe yari yavuye iwe avuga ati ngiye gutora ariko agasanga nta zina rye ririho ibi byatumye batangira gutakaza icyizere ku bizayavamo mu gihe nyamara ari bwuba amajwi akibarwa abandi nabo ngo biteze ko hashobora kuzaba habibirwa amajwi uko ibintu bitangiye uhita unabona uko bizarangira birerekana ko n'abazatsinda bizaba biciye mu nzira z'ubujura impinduka nari niteze ngo ndabona ntazi ikibayeho ibintu bizagumuka nk'uko byamye biri n'ibibazo byose turimo kuko nta mpinduka rwose n'ubundi aba nibo bazakomeza abari ku butegetsi barimo baravuga ngo twe twamaze gutsinda ese birashoboka ko umuntu yatsinda mbere y'uko amatora aba imibare y'akanama gashinzwe amatora seni yagaragazaga ko abagomba gutora bujuje ibyangombwa mu mujyi wose wa bukavu barengaga ibihumbi magana ane kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abataratoye bari ku rutonde kubera ko bacikanwe n'amasaha cyangwa se abibuze ku ntonde zasohowe na seni bityo ntibatore kandi bari bujuje ibisabwa iki kibazo kandi cyagaragaye mu bice hafi ya byose by'igihugu ubwo aya matora yakorwaga kuri iki cyumweru byitezwe ko ibyavuyemo bizatangazwa mu buryo bw'agateganyo mu gihugu hose ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni mu gihe urwego rw'igihugu rushinzwe itumanaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho rwatangaje ko rwiteguye guhana rwihanukiriye uwo ari we wese uzavuga ibijyanye n'ibyavuye muri ayo matora mbere y'uko bitangazwa n'akanama gashinzwe amatora seni temistokle mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ijwi ry'amerika naho aya makuru muri kuyakurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro muyakurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu abakongomani bagera ku bihumbi bitatu basanzwe batuye mu burundi ejo bari bagiye gutora mu gihugu cyabo cya kongo bagarutse barara ku mupaka wa kavimvira umunyamakuru wacu uri muri uvira vedasito ngabo yabasuye araduye inkuru mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kuva saa moya kugeza saa sita ku mupaka uhuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo wa kavimvira n'uburundi hari abaturage b'abakongomani bagera ku bihumbi bitatu bimiriwe kwambuka umupaka w'igihugu cy'uburundi kubera nta mpapuro z'inzira zizwi ku izina rya sepejeri aba bakongomani batuye uburundi bari bafite kugira ngo bambukireho twagize ikibazo kuva ku munsi w'ejo tumaze kwambuka frontiere twambutse mu buryo bwiza kuko ambasade yacu yari yavuganye na leta y'uburundi bavuga ko abantu bose bifuza kujya gutora baza bagatora kandi hari ibyangombwa bazatanga tugeze kuri ambasade turaza tugeze kuri frontiere tugeze kuri frontiere baduha amajeto bakaduha jete yo gusohoka ku burundi twinjira muri kongo bakangiviza ko twinjiye baduha n'indi iza kudusubiza inyuma turaza turatora amatora mu by'ukuri yagenze neza bitewe n'aho umwe wese yatoreye ariko twaje gutangazwa n'ikintu tugeze ku mupaka dutashe mbese dusubiye mu burundi baratubwira ngo mu burundi bugaye nta muntu wemerewe kwambuka biratugora nk'abantu batoya kugira ngo dutahure icyo zoba zaravuyeho ariko abayobozi bari bagiye bayoboye amamituwari atandukanye bagerageza kuvugana na ambasaderi ambasaderi arambuka baravugana n'uburundi bisa nk'ibinaniranye kugeza ubwo n'abadepite bamwe baza barahagera barimo nk'abadepite bidakwira n'abandi baragerageza kuvuga bisa nk'ibinaniranye nyuma abadepite baratubwira ngo ntitugaruke dusubire uvira babikurikirane aho aba baturage bari bicaye ku mupaka abandi bahagaze mu ibarabara bimira imodokari ziva uvira zijya mu gihugu cy'u Burundi bari bafite umujinya mwinshi wo kuba igihugu cy'u Burundi cyabaraje ku mupaka kandi bari bafite utujeto bambukiyeho ejo baza gutora Wanarudisha, tunarudia kunyuma, tunapata watoto tena, tunaacha watoto Bujumbura mpaka hivi, watoto mpaka hivi, watoto hawayakula. Unasikia, mimi mwenyewe naumwa ugonjwa wa diabeti hivi leo. Sasa badusubije twari dusanze abana twasize Bujumbura, kugeza isaha abana ntibafungura kandi ngo ya diabeti ntituva aha, baratwicira aha cyagihe cya mbere twaragiye ntitwatanga sepejeri. Iki kibazo cy'aba baturage b'abakongomani batuye i Burundi biriwe mu matora ejo ariko bakimirwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubera kutagira impapuro z'inzira cyahagurukije ambasaderi wa Kongo mu Burundi abakandida depite bari batumije aba baturage kuza kubatora ndetse n'abakozi bashinzwe binjira n'abasohoka kavimvira aho banzuye gutanga izi mpapuro z'inzira ku buntu kuri aba baturage dore ko izi mpapuro zari zisanzwe zigugwa amadolari icumi y'amerika leta yacu yemeye gutanga amasepejeri yasubiza abantu inyuma kuko batubwira ko uburundi bwasabye ko abantu basubira inyuma bakoresheje amasepejeri mu by'ukuri batanze sepejeri z'ukwezi kugira ngo abantu bose ba bashobore gusubira muhira mbese aho baje bava sepejeri n'iz'ubuntu bazaye umuntu wese waje gutora yerekanye jeto yajabukiyeho ariko sepejeri n'iz'ukwezi n'iz'ubuntu aisha mwashamba mwajuma yavuye mu gihugu cy'u Burundi aza gutora muri Kongo aho twamusanze na bagenzi be batetse inkono y'umuceri kavimvira avuga yuko bamwe mu bakandida depite babavanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baze babatore babateye imigongo abo twatoye hariho bamwe twaje gutora bace bace bace nta n'umwe twigeze tubona kuza kuza kudufasha mugo umuntu batigeze batora niwe yaje kuza kutwakira kuza kudufasha batuvanye mu Burundi twababuze tuko turabashaka turababura mwamenya yuko izi mpapuro z'inzira zizwi ku izina rya sepejere igihugu cy'u Burundi cyasabye abakongomani biriwe mu matora ejo iyo zikiri nshasha ku mupaka wa Gatumba basaba abaturage b'abakongomani kuzishurira amafaranga ibihumbi bitanu by'amarundi kugira ngo bazitereho kashe vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika kavimvira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedaste kuri iyo nkuru amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yabayemo ibibazo byinshi niko umuyobozi wa sosiyete sivile mu ntara kivu yo mu buraruko placide nzilamba abivuga mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi
amatora yakorewe mu buryo butari bwiza muri kongo urera harimwo bantu batoye n'abadatoye kandi habaye impanuka muri walungu na mubindi mu migi butembo beni amatora yatabaye kubera ko seni yavuze ngo harimo inshwara na insekirite ye indwara ya ebola ya ebola na mashine za za gutoresha zakoze uh, ama impanuka uh, mu masantere menshi abakecuru batamenya ku kuzikoresha amaproblemu ni menshi cyane mu aya matora usibye impanuka se hari imishyamirano hagati y'abantu bashyigikiye kandida uyu n'uyu mbese nta mirwano yabaye eh imirwano yabaye ku muri warungu na mu masantere manshi cyane muri hano mu Nord Kivu abanyeshamba bageze kwingira mu matora mu ma muri masisi niko twabonye amaraporo yavuze ngo abanyeshamba bageze kwingira mu process hari amakuru mufite y'imweso naho hashobora kuba habaye ibitero ku munsi w'itora harimo ibitero ko amatora yatabaye kubera ko amashini yo gutoresha yakoze impanuka kandi harimo amakomfuri menshi cyane y'abanyeshamba yakoze ko abantu batageze ku masantere de vote hari imibare y'abantu baba bapfuye mufite abantu bapfuye muri warungu sidi kivu kubera ko habere umuntu yabaye gukora icyo bitaga forode ko habayemo impanuka na bantu bane bapfuye n'abandi bageze ku ma hospital bakomeretse bajyanwa mu bitaro mu bitaro mu bindi niko bantu bageze kuri maritse batabona amazina yabo niko bagarutse bageze mu rugo batagira amatora niko ma porobeme yarimo muri kongo y'amatora yose bwana placide nziramba ndagushimiye cyane nanjye ndagushimiye cyane kubera ikinyarwanda cyanjye ni giceya cyane ndacyumva rwose komera
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc iyugara ry'imirimo imwe imwe ya leta muri amerika rigeze ku munsi ugira w'icumi kandi gushika ubu nta kintu na kimwe cerekana ko ibintu bigiye guhinduka ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana kuri uyu wa mbere donald trump yemeye ko urukuta ku rubibi rutandukanya amerika na mexique rutazaba rugizwe n'amatafari gusa rwose nk'uko yahereye kera yifuza yavuze ati hamwe na hamwe hazaba ari igihome koko ariko inzobere mu mutekano w'imipaka zivuga ko urukuta rwa senyenge rukengeranaho abantu bo ku mpande zombi bamenya ibirimo kubera ku rundi ruhande ari rwo rwiza nasanze bifite ishingiro ubwo yiyamamazaga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yavuze ko azubaka urukuta rukomeye rugabanya amerika na mexique rukazaba rufite ibirometero ibihumbi bitatu na magana abiri kandi abari bamushyigikiye babyakiranye ubwuzu yavugaga ko igihugu cya mexique aricyo kizishyura amafaranga yo kurwubaka nka perezida Trump yashatse ko rwubakwa n'imisoro ariko inteko ishinga amategeko ibigiraho amakenga ku buryo byatumye kimwe cya kane cy'ibikorwa bya guverinoma bihagarara ndetse n'imishahara y'abakozi ba leta ibihumbi magana inani n'abandi bakozi ibihumbi magana ane na makumyabiri irahagarikwa perezida Trump arashaka ko haba hishyuwe miliyari eshanu z'amadolari mu zigera kuri makumyabiri zizubaka uru rukuta ariko abademokarate bemeye gutanga miliyari imwe na miliyoni magana atandatu zizakoreshwa mu gukaza umutekano ku mipaka ariko iby'amafaranga y'urukuta ntibabikozwa hashize igihe nta biganiro hagati ya Trump n'abadepite b'abademokarate bigamije kumvikana kuri iyi ngingo avugana n'ikinyamakuru Los Angeles Times John Kelly wari umuyobozi mu biro bya perezida Trump yaravuze ati mu by'ukuri si n'urukuta perezida atsimbarara ku ijambo urukuta akenshi azaba avuga noneho bariyeri cyangwa uruzitiro azagera aho ajye ku mbaho Kelly yongeyeho ati ariko mu ntangiriro z'ubuyobozi twari twaretse iby'urukuta tubaza abantu rwo bakeneye n'aho bashaka ko turwubaka abategetsi mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko ibiganiro bigamije gukuraho imbogamizi ku iyubakwa ry'uru rukuta byahagaze abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter kuri iki cyumweru trump yanditse ko abademokarate batitaye ku ituze n'umutekano by'abanyamerika abademokarate babyamaganiye kure gufunga umupaka uhuza amerika na mexique ni ugusenya umubano n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwinjiza miliyari imwe na miliyoni mirongo itandatu n'umunani ku munsi ikindi kandi abaharanira uburenganzira bw'abimukira bavuga ko intambwe iganisha ku ifungwa ry'imipaka iteye isoni perezida trump ntavuga niba yakwemera amadolari ari munsi ya miliyari eshanu yo kubaka urukuta abanyamakuru bamubajije igihe atekereza ihagarikwa ry'ibikorwa bya guverinoma bizamara yarabasubije ati igihe byamara cyose abagize ishyaka ry'abademokarate bashinja perezida trump kuruha igihugu mu rujijo kandi ngo mbere y'ihagarikwa rya bimwe mu bikorwa bya guverinoma yavuze ko azaterwa ishema n'uko ibikorwa byahagarara kubera iyubakwa ry'urwo rukuta
kanya gatoya turasezerana mu makuru twari tubafitiye kuri iyi saha reka dusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije ngaha muri amerika perezida donald trump no munsi ku wa mbere ashyigikiye umugambi wiwe wo gukura abasirikare ibihumbi bibiri muri siriya yavuze ko abagwanya uwo mugambi ari abantu atakindi bakora atari ukwidoga
ikigo cy'ubupererezi cy'uburusiya fsb kiratangaza ko cyataye muri yombi umunyamerika witwa paul welan kimurega kuneka cyahise rero kimushyikiriza ubucamanza nta kindi sfb irenzeho ariko ikigo ntaramakuru tasi cya leta y'uburusiya kivuga ko warren ashobora gufungwa imyaka igera kuri makumyabiri aramutse ahamwa n'ibyaha ashinjwa guverinoma leta zunze ubumwe z'amerika nta kirabivugaho muri kongo mu gihe amajwi ariko araharugwa no munsi wa mbere mu gihugu ubuhinga bwa interinete bwacitse mu gihugu cyose
muri afuganisitani abataribani bagenzura neza intara mirongo itandatu n'imwe kuri magana ane na zirindwi zigize igihugu nibo babivuga mu uyu munsi mu cyegeranyo cyabo bakora buri mwaka guverinoma ya afuganisitani yo ntacyo irabivugaho ariko mu kwezi gushize umugenzuzi mukuru w'ikigo cyo muri amerika gishinzwe ibikorwa byo gusana afuganisitani we yavugaga ko abataribani bafite intara mirongo ine n'icyenda gusa inshuti zacu rero mukunda radiyo yacu ijwi rya amerika ariyo radiyo yanyu aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye dushimire engineer peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasil gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni edi gwema kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na thomas kamirindi turabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza kandi twongere tubifurize umwaka mushya muhire murakarama